ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika kuri interineti mudusanga kuri we eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mu burundi isuku nke n'ibibazo by'ubukene bikomoka ku myuzure iheruka kuba mu ntara ya rumonge byugarije abaturage bahitwa mutambara aya mahema umwanya n'umwanya yamwe yaratanguye kumamagurika hanyuma naho ugira ukurunguruku mu kindi cyumba umwana akabona umubyeyi yajyanye nta buzima bwiza dufise nta mutekano mwiza dufise mu muryango nzirubusa adele atuye mu mudugudu wa mutambara aho ni mu ntara ya rumonge mu burundi mu misiri komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko perezida abdel fatah al sisi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu ntabwo yongeye gusaba agahenge mu ntambara irimo kubera mu ntara ya gaza kugira ngo imfashanyo ibashe gutambuka ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru tuyahere mu misiri aho komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko perezida abdel fatah al sisi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu thomas kamilindi
perezida al sisi yegukanye amajwi mirongo inani n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana bityo ababonye manda ya gatatu y'imyaka itandatu ababikurikiranira hafi basanga nta gitangaza kirimo kuko atari afite undi mukandida w'igikonyozi muri batatu bari bahanganye nawe amaze imyaka makumyabiri ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu abdel fatah al sisi wahoze ari generale mukuru w'igisirikare yahiritse ubutegetsi bwa perezida wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokarasi mohamed morsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane yatorewe manda ya mbere yongeye gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hombi n'amajwi mirongo cyenda n'arindwi ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yahinduye itegeko nshinga manda ye iva ku myaka ine ijya kuri itandatu ridahindutse nanone iyi yaba ariyo manda ye ya nyuma
thomas kamilindi mahanga yongeye gusaba agahenge mu ntambara ibera mu ntara ya gaza kugira ngo abahatuye babone imfashanyo ni inkuru umugezweho na horiyani itanga ishaka kuri uno munsi wa mbere hitezwe itorwa ry'ingingo ya onu isaba agahengwe muri gaza ni mu gihe lloyd austin umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi ari mu rugendo muri israel mu nama zerekeye ugukingira abasivile amaze gushika muri israel umushikiranganji austin yanditse ku rubuga rwe rwa x rwahoze rwitwa twitter ko mu biganiro vyiwe n'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu hamwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi yaov galant yibukije ashimitse ko amerika ishigikiye israel mu buryo bukomeye harimwo no mu bikorwa byo kurungika imfashanyo muri gaza iyo nteguro y'ingingo ya onu yasuzumwe n'ibimenyeshamakuru bitari bike isaba ko haba agahengwe mu buryo bwihuta kandi gahagarika uruhagarara kugira haboneke uburyo n'inzira zo gutanga imfashanyo ibikamyo binini bitwara imfashanyo byarashoboye kwinjira muri gaza mu minsi iheze kandi israel yaruguruye uwundi muhora ucishamwo imfashanyo muri gaza yamara oni bivuga ko ibikamyo ijana na mirongo ibiri na kimwe vyinjiye ku munsi wa gatandatu vyari bike cyane ugereranyije n'ibikamyo amajana atanu vyahora vyinjira muri gaza ku munsi bitwaye imfashanyo imbere y'intambara ibiro vya oni bijejwe impunzi z'abanyepalestiniya un gwa bimenyesha ko iyo ntambara imaze gutuma abantu ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana vy'abanyagihugu ba gaza bata ingo zabo benshi muri bo bahungiye mu nyubakwa z'impunzi ku biro vya onu mu bumanuko bwa gaza izo nyubakwa zakiriye ibitigiri by'abantu murengera ku bari bitezwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na x turahari twitwa vowe radiyo yacu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tujye mu burundi isuku nke n'ibibazo by'ubukene bikomoka ku myuzure iheruka kuba mu ntara ya rumonge byugarije abaturage bahitwa mutambala bamwe mu baba mu nzu ari benshi ahantu hatagira umutekano inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi turagezwaho na tiyerive ndayishimiye
yari inama igira cumi n'icenda y'abarongoye intara za rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo na muyinga zihana urubibe na kigoma iyo nama ikaba yabereye inyanzarake abarongoye izo ntara bakaba bari baramutse basuzuma aho bagejeje gutsimbataza umubano mwiza hagati y'izo ntara mu cegeranyo casomwe ku ruhande rw'uburundi barashimye ko inzego z'umutekano za tanzania n'uburundi zikorana neza mu burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amapikipiki atatu inka mirongo mirongo ine na zibiri intama mirongo ibiri n'indwi byarafashwe birashikirizwa inzego z'intwari kigoma abantu cumi na babiri bari bafashwe n'inkozi z'ikibi barabohojwe abagera ku majana atatu bafatiwe tanzania bakaba baratahukanywe mu burundi imigwi itanu y'abasuma yakoreraga ihishwa ku mupaka wa kigoma n'uburundi yarasambuwe co kimwe n'iyindi itandatu yajabukana abana tanzania haragwanijwe kandi kwinjiza ibidandazwa biciye mu busuma ku ruhande rwa tanzania naho kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka hagushika mu kwezi kwa cumi na kumwe guheze abarundi bagera ku bihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo icenda binjiye mu kinyegero badafise ibyangombwa barafashwe muri abo igihumbi n'amajana ane na batanu bajanywe mu butungane bwa tanzania igihumbi n'amajana ane nabo basubizwa mu burundi harafashwe kandi abana amajana ane na mirongo ibiri na batanu bari bagiye kurondera ubuzima tanzania baca basubizwa mu burundi abahunze uburundi bagera ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana ane na mirongo umunani na batatu barahungutse baciye ku mupaka wa mugini makamba abandi amajana icenda na mirongo itanu baca imuyinga mu byo basanze bitagenda neza ntibiturire ku mipaka n'ubwo ku mpande zose bemeza ko bahanye abagiriwe no kurya ibiturire kandi mu byakwa haba harimwo abakwije ibisabwa kugira bajabuke hari ikibazo kandi ca murekarengane ya ujirani mwema giha uburenganzira abarundi canke abatanzaniya kuguma mu gihugu bagiyemwo iminsi cumi n'itanu abarundi bati kive ku minsi cumi n'itanu kije ku mezi atatu gushika kuri atandatu abatanzaniya nabo bati ikibazo kiri iwanyu ko muriko murategura gutanga murekarengane mu makomine muzoyiha iminsi myinshi uyu ni albert gabriel musovera umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari ikigoma turashimye cane ko mwiyumviriye gutanga murekarengane mu makomine ahantu urubibe na kigoma ariko tubasabe izo mpapuro zizobe zifise ikiringo kuva ku mezi atatu gushika kuri atandatu kuko natwe nizo duha abarundi baje kurima canke kororera iwacu uwo muyobozi mwishikira mu biro bya buramatari kigoma yarongeye arasaba ko uburundi bwobafasha bakaronka abakozi bafise inguvu turasabye dushimitse leta y'uburundi idufashe kurondera abakozi bafise inguvu dusanzwe dukeneye iwacu muri tanzania kandi izoba iriko irafasha abanyagihugu bayo kuko bazozi iwacu baronka akazi kandi baharonkera ubuzima Albert Gabriel Musovera ahakaba yashaka kuvuga ko abashaka kuja Tanzania bava mu Burundi bokoroherwa mu kuronka impapuro z'inzira abarongoye intara zo mu Burundi nabo bakizeza abatanzania ko ariko harategurwa impapuro z'inzira zizohora zitangirwa zigasinywa na musitanteri yegereye umupaka kandi zishobora gushitsa amezi atandatu ku kibazo c'abana bajanwe Tanzania abigeme baja gucuruzwa n'abakenyezi bata ingo zabo bakaja kuronka kurongorwa muri ico gihugu umuyobozi w'imishikira mu biro bya buramatari ikigoma yishuye ko bariko barakorana n'ishirahamwe ryitaho ineza y'abana unicef n'iryitaho abimukira oim kugira ngo bagire ivyigwa bamenye mu bantu iyo bajanwa n'ico baja gukoreshwa ku ruhande rw'uburundi bidoga ko hari abarundi bakutwabo iyo hageze ko bataha nova dawson kato arongoye igisata c'uruja n'uruzi kigoma ati uretse abaca mu nzira z'ibinywabi abandi nta kibazo bagira nubwo baba bafashwe nyakubahwa abarundi bataha baratahukana amatungo baba baronkeye tanzania abafatwa n'igipolisi nabo barigishwa bakandikisha amatungo yabo hanyuma barekuwe bakayasubizwa bakayatahana barutwa nayo jean claude buramatari wa muyinga nawe yasabye bagenzi be b'i tanzania kubahiriza abarundikazi baba barongowe tanzania mbere tubona twaragiye n'umukenyezi yirukanywe n'umwana tumubajije ngire bizoca bigenda kugira ngo dusubize kwa se avuga ko se yamutanga tanzania yaciye ahungira muri tanzania iki rero twasanze ari ikibazo kuko ari burundi umwana yandikwa kuri se rero iyo ashitse bica bigorana nyine yandikwa ku bitaro ndangamuntu kugira ngo abarore bwa burenganzira bwo kwita umwe kwitwa umwene w'igihugu y'uburundi si n'ibyo gusa n'ibijyanye no kwivuza kiba ikibazo ku ruhande rwa tanzania bati kenshi duhora tubashikiriza ubuserukizi bw'uburundi kigoma abi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tubiseguraho rero kubera iyo nkuru nk'uko mwabyumvise ntabwo ari ijyanye n'imyuzure yabaye mu rumongi ahubwo ni inama ya cumi n'icyenda y'umubano hagati y'uburundi na ntara ya kigoma muri tanzania nk'uko mumaze kubyumva mu ijwi rya tiyerive ndayishimiye noneho rero tunyarukire muri mozambique uyu ni umunsi wa gatatu abanyamakuru batumiwe n'ingabo z'u rwanda ziri muri mozambique bagendana nazo bajya kurebaho ibintu uko ibintu byifashe ingabo z'u rwanda zagiye gufasha mu bikorwa byo kugarura amahoro i cabo delgado abanyamakuru uyu munsi basuye abaturage basuye mu byabo nyuma yo guhunguka bava mu mashyamba ubu babayeho bate ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri muri mozambique asumuta kaboyi mwererangwa amahoro
wiriwe neza jofre mutagoma aho rero mwagenze uyu munsi watunyuriramo muri make uko urwo rugendo rwatangiye n'ibyo mwabonye
yego urakoze nakubwira ko uyu munsi twagiye ahitwa kiyonga ni nko mu kilometero kimwe uvuye mu mujyi wa parma parma niho ejo twari twakoreye abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika bumvise ibyaho rero uyu mujyi ni akajyi gatoya kari navuga ngo ugereranije wenda n'iwacu wava nka sekiteri y'iwacu mu rwanda ni umujyi mutoya rero abaturage bawugezemo usanga abaturage ba hano muri mozambique agace maze kugeramo usanga batuye nk'ahantu nko mu nsisiro nko mu midugudu ugereranyije n'uko iwacu tubyita ahandi hose usanga ari amashyamba ku buryo ushobora kwibaza ukihagera ukavuga uti iki gihugu ntigituwe ariko wagira ahantu hari agasantere gatoya ugasanga abaturage barahari rero nanjye nahageze ndetse na bagenzi banjye uyu munsi navuga ko ari narwo rugendo rwari abasirikare baducungiye umutekano mu buryo bukomeye usibye ko dusanzwe tugenda n'ubundi baturinze tunambaye n'imyambaro ya gisirikare yakingira ikibazo kiramutse kibaye uyu munsi noneho bageretseho no kuduherekeza n'ibifaru kuko twaciye mu ishyamba nakunga umwanya munini ariko abaturage baragenda barakora imirimo inyuranye aho twageze muri iyi santere nyine baracuruza baradoda bara bakora imirimo inyuranye cyane abakiri bato barogosha bararoba kuko batuye ku mazi icyo maze kubona muri uyu mujyi iyi minsi maze ntabwo abaturage b'inaha bakunze guhinga ahubwo usanga bakora indi mirimo inyuranye
ariko ukurikije uko nguko umaze kubivuga n'amashusho amafoto menshi twagiye tubona imyambarire yanyu n'uburyo uvuze mwaherekejwe ni ibintu bisa nk'ibica amarenga mu by'ukuri ko ikibazo cy'umutekano n'ubwo muvuga ko wagarutse ingabo z'u rwanda zirakikanga y'uko zishobora guterwa igihe icyo ari cyo cyose
njye nkurikije ubonye uko wa mugani dufatwa wakeka gutyo ariko nanone wareba ahantu hose tunyura urasanga muri ayo mashyamba hano haba amashyamba menshi kandi manini ugasanga umuturage ari mu ishyamba yikoreye amazi yikoreye inkwi aragenda nta kibazo wabona ko wenda ari nk'uburyo bwo kugira ngo ducungire umutekano mu buryo bukomeye ariko muri rusange mu baturage nta kibazo na gito bafite n'abo twaganiriye barakubwira nyine bakibuka ibice ibihe bibi banyuzemo ko abantu babo bagiye bicwa nabi bacibwa imitwe babarasa babatema ariko mu buzima busanzwe uyu munsi barakubwira ko bameze neza gusa nanone ubona bashaka kugira ngo bazagumane n'ingabo z'u rwanda ahari igihe cyabo cyose kuko ubona baramutse bagiyeho gatoya n'abaturage bashaka kugira impungenge iyo bakubwira bakubwira bati bazahagume tuzagumane icyo rero cyaba ari ikibazo giteye amatsiko kuko nanone kiranjyanaho n'endaga kukubaza ntese hari ubwo mubona wenda nk'imyiteguro yo kuvuga ngo igihe kizagera bahererekanye inkoni y'umutekano muri icyo gihugu ingabo z'u rwanda zihereze iza mozambique ako kazi zisigaye zicungira noneho nazo zitaye kuko hari ejo mu nkuru waduhaye niba atari ejo bundi hari aho bavugaga ngo ngo ibyihebe byarahunze bijya mu mashyamba gahunda yo kugarura umutekano ku buryo burambye muri mozambique babibabwiraho iki
ntabwo icyo twaracyabajije cyo kuba bagenda cyangwa batagenda abo basirikare tuvugisha cyangwa n'umuvugizi w'ingabo aravuga ati ibyo ntabwo ari ibyacu niba twaraje hano kubera ko leta zombi zavuganye ni ukuvuga abakuru b'igihugu no kugenda nabo nibo nibo babigena ariko icyo nshaka kuvuga ni uko aba byihebe bisigaye bavuga ko bake cyane kandi ari bake cyane bari muri ayo mashyamba ya kure ariko muri uyu mujyi cyangwa se intara ya gabo delegado yari yarigaruriwe n'ibyo byihebe uyu munsi abaturage barakubwira ko nta na bake bagihari ndetse n'abasirikare barakubwira ko nabo n'abari bahari ngo bagiye biyunga bakagaruka mu miryango yabo ndetse bakanemererwa kugira ngo bashishikarizwe n'abandi bakomeje kujya mu mashyamba bagaruke abaturage ku wa gatandatu umuvugizi w'ingabo z'u rwanda yari yatubwiye ko ibihumbi magana mirongo itanu by'abaturage bamaze kugaruka mu ngo zabo bavuga bati hasigaye nka cumi na gatanu ku ijana cyangwa makumyabiri ku ijana bataraza ni ukuvuga rero muri rusange keretse wenda hagize ikindi kintu cyakwirema nyuma ariko muri rusange kugeza uyu munsi uyu ugiye hirya no hino urabona ko abaturage bameze neza nta kibazo na kimwe bafite gusa impungenge barazifite umunsi ingabo z'u rwanda wenda zagiye kuko cyane cyane ubona nazo ziganje kugenda hirya no hino muri utu duce tumaze kugendamo ugura no mu basirikare abasirikare bake cyane ba mozambique bake cyane bake cyane rero nibaza ko hari n'aho abaturage wenda bahera bavuga bati ubu umunsi hari n'abatubwiye ngo umunsi ingabo z'u rwanda zizataha nabo bazatahana nabo baze mu rwanda ariko ibyo wenda bishobora kuba ari ukuganira ariko babafitiye icyizere gikomeye ku buryo baramutse bagiye wa mugani bashobora kugira ubwoba
abantu akenshi birazwi yuko batungwa n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi nawe uti ibyo turimo tubona ahangaha ni abantu bikorera indi mirimo ntabwo turimo tubona abahinga none ubwo
aka gace turimo ni ahantu hari amashyamba hari imbuto zimeza mu mashyamba ujya kubona ukabona iyi myenda yahanutse abana baratoragura ariko kuvuga ngo sindabona umuturage n'umuhinga kuva nagera hano kandi tumaze kujya mu cyaro inshuro nyinshi ahubwo barajya kuroba bafite inyanja n'izindi nzuzi zinyuranye bararoba hano hari amafi cyane ku buryo bike cyane barya babirisha amafi usanga rero guhinga ni gake cyane n'abasirikare ba hano bahamaze igihe turababaza tutese hano bahinga iki ntabwo guhinga ari ibintu byabo rwose ubona babigezamo gake ahubwo ubucuruzi ubwo burobyi abana bato gukora utundi tuntu ni abasore bato cyane bagenda kuri za moto nanababwira ko kuwa gatandatu ubwo twari tukiza hano bwa mbere twasanze barimo kubaha imyambaro izabatandukanya n'abagizi ba nabi kuko ngo bajyaga bitwaza moto bagahekana bajya kubona bakabona barasha abaturage ubu rero bahise babaha imyambaro ku buryo uzaboneka atambaye iyo myambaro ashobora gutekerezwaho nk'aho yaba ari umugizi wa nabi
asumuta kaboyi umunyamakuru uri hariya mozambique ukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa by'ingabo z'u rwanda zikorera muri icyo gihugu reka ngushimire cyane ayo makuru umaze kutugezaho ubwo urakomeza udutegurire n'andi tuze kuyageza ku banywanyi bacu urakoze cyane
murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi n'abiri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye onu yemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside byaturutse ku masomo ya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi icyo gihe abatuye isi bagize bati never again cyangwa se jenoside ntizongere kubaho ukundi nyamara muri iyi myaka mirongo irindwi n'itanu ishize siko byagenze jenoside zarongeye ziraba kubera iki mu mugenzi wacu thomas kamirindi arabivuganaho na eric nsanzu buhoro umwarimu muri kaminuza y'u rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye mu bihugu bituranye n'u rwanda ni umushakashatsi muri kaminuza ya uc louvain mu bubirigi yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugabije amahoro rdp i kigali mu rwanda ni muri iki gice gito cy'ikiganiro murisanga gashumba we karame uraho urakoma ndaho muraho namwe ndabona nimero yawe ariyo muri uganda uherereye he ndi hano muzwi mukuru masaka yego
none ubu ngewe igitekerezo cyanjye ku munsi wa jenoside yego nda- ndabibona yuko ntabwo bari ukwiriye bakabaye banawuvanaho kubera yuko ubu mu bimwe mu bihugu tureba bifu- bi- biyoboye iyi si nibyo bigishyiramo imbaraga urebera muri palestine ikiriyo muri iki gihe ye urakoze cyane gashumba we kare bambe murakoze namwe ye dr ndushabandi hari umuntu watwandikiye kuri facebook y'ijwi ry'amerika voa radiyo yacu yitwa silver mwizerwa ati Yego.
jenoside ntiyakabaye ukurikije isi ukurikije imbaraga isi ifite iyo bisubiriye rero biba ari ubwende bw'uwo muryango mpuzamahanga mu kutabihagarika aka ngaka wakavugaho iki ntiyakabaye ukurikije imbaraga isi ifite
yego navuga ko rwose bishoboka Eh, ibyo avuze ni byo eh, wa mugani na no muri icyenda na kane twibazaga ukuntu jenoside yaba mu gihe itumanaho ryari rimeze ritya mu gihe urujya n'uruza hagati y'abantu byari rimeze ritya ibintu nta gitunguranye ibintu baba babizi babibona I- icyo avuze ni byo koko ntiyakabaye kandi eh, turasaba mu gihe tunakora ibitekerezo tunasaba ko bitazongera koko n'ibihari bihagarikwe ariko kubona habaho isubira buri gihe ah, n- n- nta nubwo re- reka mbe pesimiste gatoya Re- nta nubwo navuga ngo bigiye guhagarara ubu ngubu ariko icyatuma bihagarara ntibisubire icya mbere ni ukugira umuturage ufite imyumvire iteye imbere wize kandi ufite ubumenyi akagezwaho iby'ibanze akagezwaho ibikorwa remezo nk'ishuri n'imihanda ku buryo n'amakuru amugeraho muri iki kinyejana aho dufite itumanaho na mediya sosiyo aho kugira ngo nanone zikoreshwe neza ziracyakoreshwa nabi kandi zakabaye amahirwe y'abaturage kugira ngo bagire amakuru nyayo kandi barwanye ikibi kuko ikibi eh, n- n'ubundi usanga ibyinshi byigishwa umuco w'amahoro na- nabyo ni byinshi ndetse hari n- n'amateka meza menshi eh, yakagombye kuvuga ati byaba akarorero cyangwa se exemple ku bandi eh, ku buryo barwanya ikibi iyo kitangiye kuzamuka ku buryo icyabaye ah, ahangaha ntikizongere kuba n'ahandi eh, bibabera isomo ariko abantu baragenda bagahitamo amakuru Ah, ikibi kiba kigihari muri sosiyete abaturage bagihitamo guhitamo ikibi ah, bagahitamo gukoresha imiyoboro aho kugira ngo bakwirakwize ibyiza bagakwirakwiza urwango Ah, izo fagitire ni nyinshi iya mbere ni abanyapolitike bamwe na bamwe bagikoresha abaturage mu nyungu zabo ibiri ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari Ah, ni abaturage badafite imyumvire isesengura ndetse bafite n'ubukene bukabije ku buryo iby'ibanze batabigeraho ubwo rero iyo uburiye aho ngaho mu nzego zigisha mu nzego zirwanya ubukene eh, ushakira no muri no mu miyoborere iri demokaratike ituma habaho za forumu z'abaturage aho abantu bahurira bakaganira bakungurana ibitekerezo ku buryo eh, ndetse na gahunda z'umutekano ziba zibareba ku buryo udategereza umuturage wa mbere n'uwa kabiri wicwa kubera icyo ari cyo n'icyo ari cyo cyose kindi kitaba ngo umuturage akirebere Re- Mm.
reka reka reka mvuge ngo piramide tuyihindure tuyishakire mu baturage turebe na ra- za leta dukomeza kubaka inzego zihamye zatuma ah, umuturage ashobora kuba yavuga ikibi kiri kubera iruhande rwe ntikizongere ngo gifate intera yindi ahubwo tuzamuka ah, kugira ngo itazongera i- i- rya jambo akoresha ati, "N- ntiyakabaye eh, rizaba impamo eh, bisabye ko nanone ko habaho za reforme zikomeye cyane eh, ariko ntidutegereze ko habaho ingufu zituruka muri eh, muryango mpuzamahanga washington ahubwo gushyiraho imiryango y'akarere ishobora kubishyira muri gahunda hakabaho n'uburyo bwitabaza bwihuse ari nabyo tugenda tubona mu miryango mpuzama mu miryango y'akarere regional block sinzi uko umuntu ayivuga ariko ku buryo uburyo bwo gufata icyemezo bwihuta kurusha ko bwajya muri nasozi uko tugenda twegera rero tuva kuri ya leta tujya ku miryango ihuye aho ihuriye n'ibindi bihugu biri hafi mu karere bigenda bitanga amahirwe y'uburyo bwo gufata icyemezo mu buryo bwihuse icya mbere icya kabiri gushyiraho ingabo zishobora gutabara aho rukomeye byihuse ndetse bitanasabye ubushobozi bwinshi nka bwa bundi dutegereza ngo bya bihugu by'ibihangange bibanze bitange ubushobozi aho ngaho aho ngaho reka duhite tuhafatire reka dogiteri ndushabandi reka aho ngaho duhite tuhafatira iby'ingabo yego wanabisobanuye ko ari ibihugu bitanga ingabo n'amafaranga n'ibikoresho uko bibishatse iyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zigiyeho ariko rero usibye kuza kujya hagati y'abantu hari igika cya karindwi mu masezerano mbese mu itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye shapito seti ryo riteganya ko umuryango w'abibumbye mbese umuryango mpuzamahanga kominote interinasiyonari ishobora kugenda igakoresha ingufu igashyiraho amahoro ikagarura amahoro ahantu byananiranye impozisiyo do la pe ahangaha hari aho byigeze biba ngo umuryango w'abibumbye uhaguruka uvuga uti ndagiye ahangaha birakomeye dore ingabo nimugende mucecekeshe abarimo bakora amabi hanyuma ayo mabahagarare egisampure cyangwa se ingero za impozisiyo de la pe cyangwa se yego nka hamwe gukoresha imbaraga kugira ngo ukore pisi enforcement ingero efekitivu ni cyane ko kubera impamvu twavuze haruguru ariko hari aho ugenda ubibona nk'ahantu hagiye habaho za kasike bure z'ibihugu ariko hakabaho n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri bilaterali ndetse ubu ngubu nkanabivuga nk'uburyo butatu hari ingabo zijya mu gihugu bishingiye ku masezerano ziri hagati y'ibihugu bibiri ndetse aho ngaho habamo ubwinyagamburo bwo kumvikana byihuse ko ahantu aha n'aha hari ubwicanyi tugende tubuhagarike dufatanyije n'abenegihugu aho ngaho ubwa kabiri ni ingabo z'umuryango wa afurika afurika ugasanga yenda aho ngaho naho ntabwo ingero ari nyinshi zituma ushobora kwimpuzinga pisi militilaterale yo rwose ijyana nasiyo zimwe cyari ibibazo niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo ariko reka ntange n'ingero yenda abantu banamenye iyi dogitirine ukuntu ugenda iyevuriwe ya pisi enforcement hari ibihugu mvuye muri reka mvuge ko mvuye muri santara afurika vuba aha ushobora no kubibona kuri sosho mediya zanjye iyo mbona nko muri repubulika santara afurika ibintu biri kuhabera ukabireba nk'ibiri muri mozambique numvise hari abanyarwanda benshi bari kudukurikira bajya banamenya n'amakuru y'ingabo n'abarundi nyine aho hose baba badukurikira n'ibyo bose babakurikira hari nk'ibyo niboneye ubwanjye aho ubona ingabo ziriyo muri kadire ya kooperasiyo bilaterale na repubulika santara afurika amasezerano bwite hagati y'ibihugu byombi bibiri yego bafite ubwinyagamburizo buhagije ubwo ndi kuvuga marge de manevure ngari kugira ngo bajye gutabara aho rwakomeye no kwirukana imitwe y'iterabwoba ndetse n'imitwe iri guteza ubwicanyi icya kabiri ni ukureba shapitire seti nk'uko bivuga kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe kondisiyo zazo mu mategeko mpuzamahanga cyagiye kigorana cyane kuko turavuga ngo ugiye gucunga umutekano ariko nanone ntabwo wemera ko haba ingabo yawe isa n'imwe
nta musirikare wawe ushaka kwapfa ntabwo ushaka ko umusirikare hapfira ndetse kandi koko ntawe ukwiye gupfa nibyo ariko iyo byiyongereyemo ko uriyo ariko ko umenye ko unahagarariye inyungu z'igihugu cyawe muri wa muryango mpuzamahanga regire du je
reka tubisegureho ko icyo kiganiro tutashoboye kugikomeza kubera ikibazo cy'amasaha tubanye magufi reka mbashimire inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere naho mu kanya isaa moya n'igice ku isaha yo mu rwanda no mu burundi kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutaguma mukomeze kugira ibihe byiza